country people how na dey my beautiful and wonderful country people i greet una specially una happy new week we thank god for making us to see a wonderful day like this. father we give you all the praise so my people, una welcome yeah no be small thing o in fact eh quibbe has has been eh vindicated abi the dem dey call eh na nwa Chinemerụ God made me a king God crowned me a queen God made him make person they be queen and they be king When I see this one when we say happen to Queen May so Queen May to the world Queen May up up you go God na don raise up soldier army for battlefield when they help Queen May they fight battle Yes, God don't raise an armies of uh, armies of soldiers when they say them they for battlefield for social media. Queen May, Queen May nation, not too much. Una do this one. Eh? When when when eh, power jump power, eh? The shekele one they go bow. The shekele ones they don't bow, they don't shock him. my people na know this girl What they call esther nwa ekwensu esther nwa nwa ajamuo yes esther nwanchukwu but they call her esther nwanchukwu but she not be nwanchukwu nwanchukwu is far from her because she be nwa ekwensu nwa demon yes I know say last week this demon incarnate he come at. these are the small small principalities and power when e be say uh, judy austin go pay money go recruit and when when he don't, wen e don korogide na everybody go The Joe edoche and judy austin they go shocking themselves They go run 440 you you go carry your cross if esther see uh, uh, if esther see yvonne jegede make he has a how market if e see sarah martins house and hand market you look finish you look finish you say na queen may where god don raise armies of soldier, keep for am for battlefield waiting for the commander to give command wen queen may nation give command and may nation give command in in soldiers dem go they go um, they go they go release their missile nine you look finish you say you won't fight with me. person wey be say you not do anything you know if he celebrate grace you know if he pray as we may life be make your life better make you get this kind money when we say we may dey cash out per second per second somebody will be say go to sleep money they flow if she's sleeping she's making money because she has established We be like I una no know wetin be to establish a product a product that is continue running running running running shampoo black dye shampoo everything reun uh, eh, uh, eh, how do they call it Re renewable re re reuse after you you you finish you, eh, you go consume and finish you go reuse am again e no be like something where we say you go buy you go stay no consumable Now you look finish esther sky high market who why are you running who is pursuing you you sabi make man che che che che che che che che talk my people una talk una know say bible talk am say life and kpai they are in the tongue use your mouth choose life so that you go live Better sky esther sky say no say na kpai kpeme na im choose now they don't come for am dem don release missile for am im dey run In the go my people, dem let us know say esther sky when e be say e dey sharp mouth like a razor blade e don very humble e don very humble last week this idiotic esther sky she she talk say make we may give yul edochie the ajah mansion say since queen may don buy house make he give you all edoche aja mansion esther sky e easy to build Now you never build us, even with the with the 3000 dollar when be say you don't knock. eh you know if use am achieve anything you know if fit buy house of banana island with the 3000 dollar when you knack 3000 wey be say you knack nothing to show your qualification wey dem dey ask you wetin be your qualification you say eh yeah wetin even talk sef nothing to show on top of dat you e no get papa you e no know im papa e dey see am so e look finish than queen may now by pipo a lot of pipo dey call on queen may say queen may you have to sue dis girl. see am go court but i trust our queen may queen may no need no need to waste her energy hmm? because na distraction yola edoche and jude ekwensu wan take dis girl dis distract na no say court matter court case don dey near na distraction dem wan take am take distract queen may make queen may come leave substance come dey pursue shadow e no work our beautiful royal queen may she too busy she's a very busy person she dey go houston she dey go texas she won't go sell her market in dollars eh because to find money and to find trouble Not to find money Not sure pass because even bible talk say money answers all things money is a defence yes make you get that. Things where we say you need to get for this life, you have to get wisdom and you have to get money. You have to get money in a genuine way, not be in a bad way. So, Yul Edochie, when he be say then go the uh, uh, recruit Esther, mostly Judy Austin. Hey, hey, I love in Swahili. You know why they laugh? Because when queen may army they unleash their missile on on on esther sky esther sky go delete the video come put her page for for eh, eh, private you see eh anybody here eh, bible This thing when bible say i will bless those that bless you and i will curse those that curse you Now, for queen may hand i dey see because esther sky your source of income now you dey take play now dem wan pull her her social media handles down make she start her fresh make she how e be na so dem dey report sky page agara dem dey report am both her instagram eh, handle dem dey dem dey report am becos sky don bite more than e can chew. you come for queen may everybody quiet dey look you because dem know say you be mumu because you wey be say you dey upon you you no fit look for a young promising man make you marry and make una follow build make you know as e be den the one queen may don build finish she say make e carry am go give okpoto make e carry am go give obutu dis uh, uh, judea queen sunwuranwu na agiji ekwensu esu odo ogologo make e carry am go go give e yol so that make yol and judy occupy di place abi e say posse instead of yol queen may go give am to yol edoche make e go pack beggars for di house <coughs> make e use dat house take do charity yes make e use dat take do charity e beta pass make judy austin and yol edoche go occupy dat house. you dey see am so. Queen May na very nice person. Yul Edochie know say Queen May no get the time. So all dis one wey e dey do, eh, all dis one wey e be say e dey do, e dey waste him time. So my pipo o, oh, a lot of pipo now dey suggest say make Queen May go court, make e carry dem go court. Say after all, <laughs> na I look finish I say Queen May wey una dey see so. our beautiful royal queen may is too busy every day na queen may head dey ring how many products wey want to uh, brand and so on and so forth eh so queen may na laugh na just dey laugh anybody when e look finish say he wan go fight queen may He dey waste im time o oh, because una see this queen may so god don bless am finish put jara she's already made meanwhile make una look yul edochie and jude ekwensu Alamtire suffered as in nothing to show. Jude really snatched nonsense. Only he snatched ọkịrị mgbanwe isi. Eh? He snatched migraine. Na ndị dey call ọkịrị mgbanwe isi. He snatched otoro, purge, was ọsụsa. He snatched BP. No snatch any better thing because when she was outside, same the way wey be say Yul Edochie dey smart when we say see the way Yul Edochie dey smart they find they do everything you no know say there is a woman when e be say e dey on the background they make am make e become useful you see am This life one i dey see so eh hey make una not temper with grace So oh. if you temper with grace eh the grace go disgrace you The grace don't disgrace you, Oledoche. Your Oledoche cannot hide his envy, his jealousy over Queen May. Queen May don't leave you now day or day. Eh? As as Daniela just called, showcase the house, eh? The thing ring for your Oledoche brain. Wham! Hey! His self-esteem go down. Piam! Your Oledoche strive when he see that they bully Queen May. that is the utmost happiness wey dem don dey bully queen may go they happy go they raise shoulder but god don already raised the spirit of god against una against all the devil wey we say dem come constant? They wait for queen may you dey see am queen may na na very nice woman thank god for the wisdom wey god give this woman she does not talk Now queen let me know say there's power in this in silence i didn't know i never knew that there's power in silence not until queen may call you silent finish your ledoche Now say eh. hmm, Now wow the thing get us a e be oh if una look at this whole thing very well eh my pipo una go dey say hey my people," we could una celebrate grace So oh. esther sky don't shock in herself i just dey pity di esther sky you think you can get away with this one you do with queen may nobody answer you you can't graduate from queen may enta daniel because when you do those rubbish with queen may name Queen May no even give him that opportunity to trend. Queen May no give him that opportunity to trend. Queen May no even answer I no even ask am wetin e carry. So that one come pain you like na dem come say make he drag Daniela, say if he drag Daniela, um, Queen May go come aside. Queen May refuse to. In fact, Queen me refuse to even answer dem. E no even do like say e see dem. All the pepper body now don dey worry Yul so, you don't they worry Now be this one we say they come come dey drag Daniela. Oh, my people o, oh, una know say na na idleness Now they worry Yul Edochie. Yul Edochie is too idle. In brain is too idle. Queen um, Queen May dey very very busy. If una if una look at this whole thing very well, I go see say Queen May occupy her time with a lot of positive vibe, a lot of positive, positive things. Anytime when you see Queen May, Queen May is always advertising. All her Instagram posts are sponsor posts. Money, money, money everywhere. Your education is so high do that he doesn't even know what to do Na to go follow uh, uh, Judy Austin. They dance for social media. They dance. Now, in daughter, when he be say they are ashamed of her, when he they are ashamed of her, of him sorry not be her e reach to call her self na yuliana na dem dey call am before na yuliana na in wey the online in-law don give am. because e dey behave like woman queen may na con get attribute of man why im come dey behave like woman e dey see am so. so a lot of people dey call say queen may abeg make you show dis girl pepper na me i dey tok say me wey be say i be moranges i say queen may no need to come out. if queen may come at now come they do e come be like say they e bring herself so low before before that uh, fantastic actress wey e call himself uh, esther nwekwensu so now the armies of soldiers when e be say queen may wey wey god help queen may recruit for social media Now they help queen may They fight this fight why she why she uh, why she put her account for private because una know say dem talk and say one day favor is better than ten years labor. that her social media that esther ekwensu social media wey be say she don't labor, labor, labor. Now just one thing I want wan take scatter everything now a lot of people don't go for her facebook they go the reporter. am una see as this girl won't take common food for her own mats. and funny enough be say You yul doche and judy Now so they go to look at. If first as see sarah martin make e ask sarah martin na market na una dey see am so make e ask sarah martin how market how intake take uh, uh, how sarah martin take cry for social media beg for forgiveness before everybody come forgive sarah martin na im say sarah martin work out freely how you go just dey dey support person when he be say if you go for uh, yul edoche social media handle the hate people when we say they hate them, some people just they follow and just to they insult and they talk sense into am to to to cause them to tell them all sort of yamayama thing that is why people they follow you see people where we say they carry so much negativity you you leave light say na darkness you won't go follow i i just pity that esther Even like say suffer no the tire i swear when she was telling her story for nedu podcast Ha, im no take get papa Ha, im take suffer i too say pikin wey be say dem suffer na dem dey get sense pass pipo wey be say dem don suffer for this life na dem dey get sense pass but um, dis esther own e be like say suffer nova belle for am when dem dey interview am mean say eh, say all all dis producer na so e follow dem kerewa finish at the end of the day dem no give am role now he no send dem after all social media dey social media don make everybody be equal now the small platform where e say e get na in one take in hand take destroy you dey see also now only devil now only devil now im go see you oledoche and judy austin they support them for this evil where we say they do to queen may esther nwachukwu don go eh, eh, eh, hide her account Don't put her account for private because oh na now you know say you no wan go down eh you look finish you see person when we say carry grace you say you won't go disgrace am you no know say the person grace go disgrace yakata you go for yakata until that girl will come out to come beg cry if not hey he he go know wetin e do himself last week when we say come come dey talk all sort of rubbish we quick quiet we say all oh, this one are rubbish Now, where e cross the line now where in go temper with daniel daniel you will be say you be esther wey be say you no get papa you no get papa if you see your papa when he abandon you since when you dey more, you go you go like him, you go like him. it is say now papa be papa some papa na just don't know im they be why you why why your orientation no go lost respect for where in pikin im daughter day? why your orientation no go lost respect for where in daughter day? because he he he don't don't don't show say he no be better papa He don't show that he's not a good father so and pet edoche day they look he dey they look all these things they happen. make you make you no worry my people o oh, dis na morning gist i go dey give una more updates as things don food those of una wey be say una dey watch us for the first time make una like make una share dis video make una encourage subscribe all our returning viewers and subscribers say mm, i kiss una una too much god go bless una e shall be well with all of una so my pipo oh, na here i wan stop Una have a nice day. Bye.